kitaabul hajji kuni kitaaba hajji irraa nuuf dubbatuya kitaaba jechuun waan walitti addamu wal jam'u waan waliin maxxanfamee walii qabameen kitaaba jedhani lugatti ammoo waan faslii fi baabdi isa jala seentuun kitaaba jedhani kun kitaaba alhajji waa'ee hajji irraa nuuf dubbatuya hajji jechuun maal lugaa arabatti yoo hajji jedhan wama takka hamilu wama takkaan ammasii gala deemaa jedhee baadashaa'ii yoo hamile hajji jechuu sunummaanu hamilu wama takka yoo qassadde ni godha jettee hajji jedhama lugaa sun ammoo akka shari'aan lafa keessatti qura'aana fi hadiifni lafa kaayetti hajji jechuuni hamiluu kaabaa rabbii tana ka'abaa rabbii tana ka'aba awwala beeytii ka ijaarame ka makkat ijaarame ka'abaa tana ibaadaa achitti karaa godhamtuu taate san raawwadhee deebi'a jettee hamiluuni hajjii jedhan ibaadaa bakka sanitti godhamtu godhee deebi'a jettee hamiltee manaa bahuu saniini hajjii jedhaniiya hajjiin tuni qur'aana fi hadiisa fi olomaani itti walii galan kasiin dirqama taate harkaan islaama irraa silaa isiin tokko ammas shari'aa qadiima irraa takka jedhan isiin shari'aa aadamfaa abbaa keenya aadamfaa shari'aa nabiyyallaa ibraahimfaa akkana akkana jedhanii beeta aadamilleen dhabamtu ta nabiyyallaahi ibraahimtuun abbaan beeyti ijaaree isa ga'a duuba ibnu hisaaq faan takki jedhe lam yab'ath allahu nabiyyan ba'ada ibraahim nabiyyi tokko ba'ada ibraahimi rabbiin hin ergine illaa hajja nabichi sun hajju malee hin taane jedhe hin taane jedhe duuba nima jirti jechuusi shari'aa qadiima ibaadan shari'aa qadiimaa takka kunoota akka salaatatti qadiimaa tun hajjilleen akkasumatti qadiima dur jirtuya ibaadaa qadiima turtuu taate jechuu nu barsiisa duuba baabu wujuubil hajji baaba wujuubi dirqama tahuu alhajji hajji'iiti nu baabdi tuni baabu wujuubi baaba dirqama tahinsa alhajji hajji'i akka hajjiin dirqama taate baaba namaa ibsitu tuni wafadlihi darajaa hajjiilleen qabdu namni tokko yoo hajjii dhaqe sadarkaa akkam qaba jettee baaba namaa ibsituya baaba namaa ibsitu mee darajaa isiitiif dirqaminnaa isii lachuu as keeysatti baratu ufteenna qaala allahu tacaalaa rabbiin ol aane jedhee jiraya rabbiin ol aane gizee dirqama hajjii nu barsiisu walillaahi rabbii guddaaf taha cala annaasi ilma namaa kanarratti rabbiif taha hijjul beeyti duuba hajjuun mana isaa hamilanii dhaquuni ilma namaa rabbiif taha ilma namarratti walillaahi rabbiif taha dirqama rabbiif tahe cala annaasi ilma namarratti hijju dhaquun albeeyti beeyti isaa dhaqanii ibaadaa achitti godhanii deebi'uuni rabbiif ilma namarratti taha man istaxaaca nama mara man istaxaaca nama danda'e irratti ileeyhi gama beeytii sanis sabiilan gama karaatiin nama dhaquu danda'e irratti dirqama rabbiif ta'e ilma namarratti nama beeytii san dhaquu danda'e akka namtichi sinqii fi yaabbii geejjiba argatuuti hadiisichi ammoo akkanaan fassaree dhufe sila ka imaamni haakim odeeyse suni istixaa'aan nama tokko tokko sinqii qabaatu geejjiba qabaatu ka jedhu sun hadiisichi garuu da'iif imaamni albaanii irwaa'i keeysatti استطاعني زاد في راحلة أديسني جدوسني ضعيفة جد ضعيفة سنقفا متي قواهد هاتو قطاتو مليسين زاد أرغتيتو بنمتجيغا ويابتوس أرغتي يو أمنين انجراتين نجين يو انجراتيني akkasuma gaajala deemuun dandayu nageennis sharxii tokko akkasitti waan akkana akkana jala seenaa gaa waman kafara namni kafare jedhe rabbi amma akkana jechuun baydaawiin akki jedheeni mawdi'a kufrii kuni mawdu'a man lam yahuj ta'kiidan liwujuubihi وتغليظا على تاركه دبين كسر ومن كفر عن اسم الظاهر سلا اسم المضمر بك سلا له ظاهرته ومن كفر نمني هجودي دي كفره يجو نمني هجودي دي نرن جرت جدي سودان دي تيك ابو نمني دي كفره ومن كفر نمني كفره فإن الله بار ربيني غني دريسا إستين هجمو عن العالمين عالم توتا مرر ربي دريسا اتهجان قبويا tajaa rabbiin qabu jedheen sun kafare akka hadiisa imaamni albaaniin daciifa mishkaa keeysa daciifa jedhe man maata walam yahuj namni du'e haalan hajjiniin falyamut inshaa'a yoo fedhe haa du'u yahuudiyyan ou nasraaniyyan ta'ee haa du'uutii jechutu jira haa du'uuti imma yahuuda imma nasaaraa tahee wama fedhe irratti haa du'u jechu jira namni hajjii osoo dandayu dandeeysii qabu hin dhaqin ammoo hadiisichi maxana hin qabaatullee inna laa kataba calaykum walhajja faxujju faaamantu bihi millat millatan waaxidatan duuba faamanat bihi millatun waaxidatun wakafarat bihi kamsu milalin akkana jedha millaa takkatti amantee kamsiin didde hadiisichi sunis daciifa akkasitti gaa dirqama jechuu ayaan nuu nuu kenne awwala dirqama hajjii ta goote ayaanni ayaatu mataan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام إسلام من جارمه على كمس من كمس وشن الرا إسلام من جارمته وشن الرا إسلام من جارمته إسلام ما تعافي وشني كان ولد في إسلامته شهادة أن لا إله إلا الله gabbaramaan haqaa rabbi malee hin jiru jechuu waanna muhammadan rasuulullah muhammad illeen ergaa rabbii jechuu kanarra islaamummaan ijaaramte takka roo inni tokko kan gabbaramaan haqaa rabbi malee hin jiru muhammad ergaa rabbiiti jedhanii kana qalbitti guduunfatuuni roo inni tokko ka islaamummaan irratti irraa jaaramte kan wa iqaami salaati dhaabuu salaatarra jaaramte wa itaa'i zakaati kennatuu zakarraa jaaramte وحج البيت بيتي حج الرجارمت كنو بيتي حج الرجارمت وصوم رمضان باتي رمضان صومن الر اسلام مان جارمت واشنن كن الر اسلام مان اجارمت اسلام تات جچو اكمن توكو اجارمت كمن توكو واحد الر جارمت اسلام ما واشني كن الر جارمت اسلام جچون كنا واشنن كيسا حجي كيستي دبت رسولي namni hajjii tana dandeettii osoo qabuun dhaqini islaamummaan isaa guutuu miti jechuudha. Islaamummaan isaa guutuu miti. Roga shanan sila islaamummaan irraa jaaramte san hin qabu irdhu islaamummaan namicha yoo narra hin jirtu jedhee kakaadu taate ni kafara inni. Muttafaqun alee. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم abbaan hureyraa akka jedhe rasuulli nu gorse jedhe gaafa tokko huxuba nutti gadi dhiise jedha rasuul faqaala kunoo akkitti nu gorseeyyuu akka kana ni jedhe rasuulli yaa ayyuhannaasu yaa ilma namaatiyo yaa ayyuhannaasu yaa ilma namaatiyo inna allaaha rabbiin guddaan qad farada dhugaa dirqama godhee jira calaykum isin irratti alhajja hajju hajju dirqama ibaadaa achi dhayxanii isin bakka sanitti raawwatuu hajji isin irratti dirqama godhee jira fahujjuu hajjaa jedheen rasuul hajja dirqama kana ofirraa geegeessa jennaani waqaama rajulun فقال رجل قربان تكو رسولا نجد أقراب حابس نمجد أنيني riwaa imaamu ahmed ibn sa'ii maqaa isaa addeeysitee aqraa ilma haabis jettee fidde ni jedheeni akulla caamin sila bara maraayyuu dirqama yaa rasuulallah yaa ergama rabbii jedhen bara maraayyuu hajjiin namarratti dirqama jedhee gaafate egaa rasuulli julmat itti kenne fasakata rasuulli ni callise hattaa qaalaha hanga inni itti deebi'ee jedhutti gurbaan suni salaasa marraa sade أفي كل عام أفي كل عام يا رسول الله توب رسولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك جد لو قلت أسوجد نعم إيه ربي برمرا كيست هجي دقو درقم إسن الرتق إيسان أسوجد لوجبت سلا درقم إسن الرتتات جرتي جد وعليكم السلام ورحمة الله لوجبت silaa dirqama isin irratti taatee jirti dirqamumaayyu jedhe eema tana jennaan isin anummaan gizee rasuulli gaafatame ee situ waa gaafiinatti heddummeeysee gaahee ee an jennaan silaa hajjiin dirqamuma isin irratti taate jedhe low wajabat osoo duuba dirqama taatee bara maraa isin bara maraa osoo isiin duuba dirqama taate anna'am jechuu saniin yoo silaa isiin dirqama taate walama istaxaacatum silaa in dandeeysanii jedhe la waa dirqama kana bara maraa silaa namni woggaa keeysattuu gaa umrii keeysattuu takka hajjuu namni dadhabe yoo bara maraa dirqama jedhaniin akkam ta'a ilmi namaa kun umrii keeysattuu mee eega ballagee namni tokko yoo amata soddoma amata afurtama amata shantama jiraate kana keeysattu namni dadhabe hawaasni muslimaa ka qixxeen irra jirtu ibaadaa saniif irraan geeysin osoo duuba anna'am jene lawajabat silaa isin dirqama taate akkasitti walama istaxaacatum silaan hin dandeeysan jedhe dirqama san hin dandeeysan namni mara woggaa hajju tokko silaan jiru namu maasiyaan silaa halaakame jedha rasuul namu silaa maasiyaan halaakame eegana summa qaala dharuunii na dhiisa yaa sahaabdota kiyya na dhiisa maa taraktukum waan an isinii himuu dhiise keeysatti na dhiisa waan an isinii himuu dhiise keeysatti nan qoqqotinaa na dhiisaa jedhe laal لا تسألوا عن أشياء واحد تران قافتنا إن تبد لكم يو إسني في در اتبا فمت وان إسن قافتن سني تسوءكم إسن هم بيستي وان قريني نان قافتنا جد إيه ربي أكنا جد إيه قرآن صحاب دوتا أدبا اتها سيلان توبا ذروني نديسا ما تركتكم وان أن إسنيهم إسيد إيسا كيسة نديسا ننققتنا ما أكنته أبدنا ننجدنا فإنما هلك بروني بليس من كان ورته قبلكم إسنين درت ورته نما بل وني بليس بكثرة هد منا سؤالهم قافي إسانيت إسان بليس يعني oromas duraa sawwanni balleeyse gaafii heddummeeysanii ta shari'aa keeysatti bu'a isaanii hin qabne ta itti dalaguun henne liqasdi ta'annut hamilema nama cinquutib almu'addii lil'iidaa'i oo ittakdiib ka gama inni nama geeysu cinqa ambiyuma kana cinquufi arina allaha jahra mee rabbi amma ijaan laalla muusaan rabbitu nu erga jette atilleen gaara xuuru kanatti maqoon bahee sagalee rabbii dhaga'ee dhufe nuun jetta mee nu garsiisnullee dirre itti baasi jedhanii أنزل علينا مائدة من السماء ما عيسى فعلن قبتاتك كديهنك أبو سمي تنرى ربي سيرغتك نبير عنوتي قد بوس فأجدنين واحد توقع bu'aa waan isaanii hin qabne kanatu isaan halaaki horma duraa kana jedhe rasuulli واختلافهم والأبو إسانتو إسان هلاك على أنبيائهم أنبيوت إسان الرتي والأبو إسانتو إسان هلاك أنبيوت الرتي والأبو نساني أكم غرين أنبيوت جلديم غرين أنبيوت جلديم مدد غرين هاسوني أنبيوت رقوا جدن akkuma ambiyootarraa dhageennetti qabanna jedhanii akkasitti fassaratanii hiikkatanii akkuma ambiyootaa sanii irra deeman gariin ni jijjiira jijjiiranii akkasitti akka ambiyootaa saniimi jedhanii akka fedhii isaanittiif akka yaadanitti jijjiira kanatu balleeysee jedhe rasuulli فإذا أمرتكم وقوان سن أجج بشيء واتقوت يو سن أجج تلقى وانا كنا جد ايوان اتسن أجج واني سندقات اتي قد اتي وان صندوبة فأتوا كوتا منه وان سنرى ما استطعتم هنقدا ديسن إرى كوتا هقمدا ديسن هقدا ديسن تيسن اتجير ترى دلقان إلى فريان صلاة salaataa jette amma yoo dandeeyse dhaabatteetuma salaatta yoo dadhabde tahetteetuma salaatta gaaf teessuma dadhabde ammoo cinaacha mirgarra ciifta kana dadhabdu qonyorirratti ciifta kana dadhabdu qalbirra oof mastataa shari'aan teenne shari'aa akkana shari'aa laaftu shari'aa nama zamana mara keeysatti bakka mara keeysatti itti dalaguun namarratti laaf mastataa hanguma dandayanna haga dandayan wom cuftu akkasum وإذا نهيتكم وقوان سن أرجع عن شيء وهرة وأن تكون قلنا جئي وأن الرئيس أرجع فدعوه وأن سنديسا تنتهاتنا الرافقاتنا ولما وكيف جدنا ما لف الرهات أرجمنا ما لفكنتات جدنا إما ديسا جد نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه دوبا حديث ديرا كان كيستي برمسي جيرو حجين أكيسين درقامة تاتي نوف أديس أديف نكون درقامة برا مرا كيسمو هيو يرو متك عمري كيستي سين نمرت درقامة يرو متك إسين نمرت درقامة أمو hadiisni jedhu ka imaamni albaanii sahiiha jedheentu jira namni an fayyaa isaa kenne ka ammas qabeenya isaa kenne ka amata shanshaniini beeytii tiyya dhufeen ziyaarin hadiisayya fayyaa kenneefi qabeenya isaa kenne nagaa isaa kenne amata shanshaniin ka beeytii tiyya inni dhufeenan ziyaariin qananiitiyya waakkatee jira namni sunii diisa jedhu rasuulli nuuf odeessa diisa sahiha jira qananii rabbii waakkate qananii rabbi isaa godhe cufaayyuu ofirratti irraanfate jechuutu jira tanaaf namni muslimaa tokko haa dirqamni umrii keeysatti akka tahulle waggaa shan shaniin dhaquuni rasuulli yoo shan shaniin namni tokko hin dhaqin komiin rabbi biraa akka irra jirtu nuuf addeeysa jechuudha noota shan shanii su'uudillee kanumarraa laalte namni naannawa biyyaa jiru waggaa shan keeysatti takka hajjii hayyama gootu diisa kana qabatanii warra jaziiraa kanaa fi kaliija kana taananii amata shanitti akka hajjita jechuu duuba namni islaamaa amata shanitti akka gaa hunoogaa namni rabbii waa kenneefi amata shanii osoo paartaayimillee dalagatee namni dhaquun dadhabu paartaayimillee namni dalaguu amata shanitti waggaa shanan har'aa kunu ni'imaa rabbii kana kunu bakka akkana irratti hin hafne jedhee amata shan mee hujima waggaatti kuma takka yoo seefii godhe waggaa shanii shan ima godha akka fedhe taateeti shanii sanii hajjiin geessee namarraa hafti tihaa yaaduu yaa ummanni islaama hadiifni hadiisa muslim wacanuhu qaala سئل النبي صلى الله عليه وسلم رسول لك إنني قافتمي ayyul amali tamii dalagaa baniin aadam dalagu keeysaa tamtu afdalu irra caala jedhanii rasuula gaafatan wan baniin aadam ibaadaa rabbittiin dhihaatu ta inni dalagu keeysa tamtu irra caala jechuuni tamtu sawaabni isii rabbi biratti irra hedduu jechuu sawaaba hedduu ta rabbi biratti argannuun maal jedhan sahaaban waan jajjabduu waan salaat waan sawaabni isii hedduu barbaadan ga'a waan sawaabni lallaafaa kanan barbaadan akka namni dalagaa addunyaa taa peeymantiin isii irra guddoo namuu barbaadame sahaaban rasuulaa akka nu jiruu addunyaa keeysatti kaampaanii jabduu akka gaarii namaa baaftu barbaadnu aakiraatti waan kafaltii hedduu sawaaba qabaa barbaadan mee sanuma nuu him jedhan mee sanuma nuu him qaala iimaanuun billaahi wanni galata hedduu rabbi biratti argataniin dalagaan irra caaltu rabbi dhugo oomsu warasuulihi ergaa isallee dhugo oomsuu kana jedhee rasuulilaa kunigaa wanni akkana sawaaba qaba wanni akkana galata guddaa qabaa toohiida fudhatuu kanarra iman jira toohiid toohiida laa ilaaha illallaahun nam tokko nama tokko xalayaa sagaltamii sagal ka ijji isaa maddal basar xalayaan tun takkittiin haga ijji isaa laaltee dhaqqabdu dhaabatti guddinarraa xalayaan takkittiin haga ijji isaa laaltu asirraa yoo ijji namaa maayila shan laalte xalayaan takkittiin hagas geette xalayaa sagaltamii sagal guyyaa qiyaamaa itti gadi baasanii jedhe rasuul marru sagaltamii sagal kan hamtuu isa keessa qabu rabbi ni dubbisa noo xalayaan sagaltamii sagal tun tabal'inni isii hagana ga'u tun teeti yaa gabrichana khayrii wahii hin qabda maal khayrii maal qabaadha yoo qabaadhe illee waan sagaltamii xalayaa sagaltamii sagaltan hagana geettu biratti khayri maanti yaa gafeetellee yoo dhufte maal naa goote yaa rabbi jedheen lakki ati har'a guyyaa miidhamtuu miti nu biraa xalayaa takka qabda isii keessa laa ilaaha illallaahu muhammadun rasuulullaahu jira jedhanii miizaana irra kaayan jedhe rasuulli keenya hadiis tirmiizii imaam albaaniin sahiha jedheeni yoo irra kaayan ta sagaltamii sagalii sun dib lafatti gadi jettee laa ilaaha illallaahu tun caaltee jannata seene jedha nabi muhammad toohinni jabaa jechuu afdalli acmaalli irra jabaa gaa kunoo rasuulli kana jedheen sawaaba hedduu isatu qaba sawaaba hedduu isatu qaba laal salaa sagaltamii sagalta shar'ii gaa toohidaa takkittiin caalunu maashaa allah waan ajaa'ibaa takka qiila ni jedhame summa maadha mee maaltu toohida kanatu maaltu aana nuu him jedhaniin eega toohiidati yoo eega toohiidati maaltutti aanaa jedhanii rasuula gaafatan qaala aljihaadu fi sabiili illaahi karaa rabbii keeysatti diin rabbii ol taasisuu fi toohiida ol taasisuuf shirkii gadi aansuuf qabsaa'utu ti aana jedheen toohiida kalimaa toohiidaa tana rabbi malee akka jiru addunyaa tana keeysatti wanni biroo hin gabbaram masjida malee akka taabonni tokko addunyaa tana keeysatti hin ijaaram hunoo karaa rabbii keeysa qabsoo godhutu irra caalaa jedheen irra caala ajaa'iba qabsotu irra caala jihaad jihaada sawaaba hedduu qaba gaa namni lagadwatun aw raahatun fi sabiilillah ganamuma tokko deemutu ganamuma xiqqoo gabbaatee yookaan saafawa tokko deemutu karaa rabbii keeysatti qabsoo kati gootu khayrun min adduniyaa wamaa fiiha addunyaaf waan addunyaa keeysa jiru maraayyuu ganamuma tokko deemtee gaa tashtash gootee kuffaaratti yoo gad deebite addunyaaf waan addunyaa keessa jirurra santu caala jedha rasuun jaa'iba قيل ثم ماذا كانت مالتو أنا قال حج مبرور بك ديم نفتنا حجي قل قل تاتيت جهادت أنا جرين حجي قل قل تنا أرجر قل قل تاتي تما أسير قل قل تاتي تا وان دليته مرر قل قل تاتيت أنا تنا بيتا جل الرسول صلوات ربي وسلامه عليه دوب حديثك كن حديثا غير والأبا خير خير أعمالكم الرجالا دلقات سني صلاة أدي سجل صف أول أبا صلاة التأنسي كدما هذا أبا أجل خدمة هذا أبت جهاد أجل حديث أكنا فأتجل حديث أكنا فأجل توب رسول لكينا نما مرايو حسبه waan inni irraa lallaaffisuun itti dubbata nama qabsoo islaamaa keessatti laafa'a irra caaltuun dalagaa siifsan jedhaan wama ati laaffiftu sani siin wayyeessuuf siin jedhe ka kidmaa hadhaf abba'a keessatti laafa'a hoo irra caaltuun ibaada'ata sawaaba irra siif hedduu qabdu kidma mahadha abbaati siin jedhe nama salaata keeysatti laafaa hoo irra guddoon ibaadaa ta'ati sawaaba hedduu sii qabdu salaata jedhaan jechuu hasabuma namni irraa laafintii qabuun irra nama kakaasu dalagaan santu guddo'oo namaan jedha rasuulliya متفق عليه المبرور هو الذي لا يرتكب هجي مبرور جتون هو الذي إيسى الذي إني سنو لا يرتكب كان إن دلين صاحبه أبان سي في سي كيست معصية كان دلين تا أبان هجي سني كيست معصية رافقات وأما سياته ولو سجيرة دي كلها تاتو الرافقانا توبة هجين قل قلو تاتي غلطا قبدو إلا الجنة جتشون دي سجيرة هجين قل قلون غلطة بران قبدو سين جنة ملئ كما سير رافقاته والذي inni isa laa yartakibu in dalagin saahibu saahibni fi isii keeysan maasiyaaya wa anhu qaala samictu rasuula allaahi sala allaahu alayhi wasalam rasuula jedhu dhagaye jedhe sahabdichu kun man hajja namni hajjii godhe bakka hajjii itti godhan namni dhufe jechuu hamile falam yarfus ka duuba inni rafasni kun waa hedduu irratti dubbatama qunnamtii saalaa irratti illee ni dubbatama rafatani jedhaniini ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سني رفثني قنمت رت لين دبتما يوكن ويطلق ندبتما أمس كلام فحشي تكرت لين دبتما ها سوا fofokkataa tokko irratti illee ni dubbatama waan qunnamtirra nama kaasu haasa'uu irratti illee ni dubbatama mara irrattuu ni dubbatama jedhe haafiz ibn hajar falam yarfud haduuba qunnamtii saalaa hin godhin eega ihraama godhe walam yafsuq ka ammas dalagaa faasiqummaa hin dalagin raja'a ni deebi'a kayawmi akka guyyaa waladatu isa dhaltetti umu haati isaa isa dhalteetti hamaasiyaa hin qabne qulqulluu tahee deebi'aaya qulqullu غفر الله له ما تقدم من ذنبه جتشوت جرا إنما حديثا إنما جاء سيئة كيستي كيوم ولدته أم وان إني دبر سمراج ربي نرار ما في يجو waan inni if duratti dalagee eega ballage irra haga guyyaa hajjii iddutti dalage mara gafara allaahu lahu maa taqaddama araarama argatee gala jechuun ka yawmi waladatu akka guyyaa isa dhaltee umuhaat isa hawaa takkallee maasiyaan tokko ittiin qoramin qulqullu galmee qulqullu haga inni ballagutti akkasitti waa ittiin qorre sanitti galmee qulqulluun achii deebi'aga duuba ibaadan hajjii ga waan namni silaa rafuu miti jechuudha kama namni isiif walitti qabu maal mana biyyatti ijaarra jennee mana eenyu keeysa galaan beey kamiila kana ka achii qabuu namni taaskii itti heddummeeysanii ifiin dhiisu jiru ifiin dhiisu jiran mootummaan ijaarra jetta malee ifumaa itti fayyadamu jirti ifumaa nyaachisu jiran mootummaa silaa namni osoo beeke badala mana san mana nama keessa jiraataa jiruu fi ka keeysatti abbaa tahullee rabbiin beeku sanii miti silaa manni ijaaran kana jechuu manni ijaaran jabaan cumraa fi hajji matana namni goggodhatutu saafirra khayri'i eessattuu lafa amma miila kana rakkoon hedduun itti deemtu sani achitti waa dhagaa kana dhoobee ol baasee jechuurra ibaadaa tana jabdu wacanuhu anna rasuula allaahi sala allaahu aleyhi wasalam qaala العمرة إلى العمرة عمرة تكا يوغدا إلى العمرة هاga عمرة تانتو كفارة الاسم مارتي تاتي عمرة تكا هاga عمرة هاga عمرة برو أفتت كفارة مارتي تاتي لما بينهما وان الدو سيت أرقم ما سياد دكا مراني مارتيا عمرة مانو ما سياد دكا أشوفنا مرة مارت والحج المبرور حج كل حجين كل كلين أمو تنا أرقيف ندقيف واتك ما سيان كمني ليس له إسافنتان جزاء قلن إسافنتان إلا الجنة جنة ملئ جنتهم نما هجي قل قل قد اي ديبي من دار ربي ساكن جنتهم قلن من دار إن ربي رارقة جنتهم ما شاء الله dolaaruma dhibba shan baaftee kuma shan baaftee deemtee asumatti gaa amma hajjii deemanii deemanii turistiiyyuu fakkeessan ta warra ameerikaa tana fa'a nama turistii deeme malee waa rakkoo nuun jiru waa rakkoo nuun jirtu teelli akkam jira maashaa allahu bakka ati deemtu firaashan si jala deeman feermuuza si jala deema tuphiin jajjaba gaa asumatti honga'uun tana hongoo camtu jechuun muttafaquun alee namuu walirra haa kaayuu eegabaabatana qara'e duriin qara'inis gaa kuduu amma qara'e namuu burirra saaxinii takka tolcheetuma shan shan wallee haa taatu kudhan kudhan illee hajjii boks jettaniituma firra mataa algaa keettaniite duraan koortaratti guurtan san boksii san boksa hajji jedhamee bakka tabaa keessa buusaase niyyaa bareeda niyyaa bareeda guyyama tokko rabbiin si laaffiseetuma ama duraan koortaraan keessa buuftu kuma keessa buusun mala dhibba shan keessa buusun mala dagattee guyyaa tokko yoo ati lee oofi mallee si kennanii hajjii godha jette kun kuma shantu kee jira deemuun mala inshaalla mee keessa kaaya inshaalla ose xiqqoo mallee ijoollee fuu kun kolleja deemtii jedhanii namuu waa kee buusami kolleja mucaan kiyyani deema ka azala qabu mucaan kun ka jallinna qabu mucaan kun ka waan isa mudatu hin beeyne no kati biraa duutuu hin beeyne ka innis dura du'uu hin beeyne kolleja mucaa kiyyaa jedhanii boksa keessa buusani mee boksa hajjii goona inshaalla boksuma hajjii waggaa gabaabaa tokko ka mucallee jaluma keenne ka boksa hajjii kana gubbaa keennetum akkanumatti dalayna inshaalla وعن عائشة رضي الله عنها قالت نيان قبض كون وجهت لال يوم دوت اللي نيان نما كان نجرا هنو بوكس حجي قد إيه من في كاه رحمة ربي نما قد أم للا حقيقة قلت يا رسول الله نرى الجهاد جهاد كان نيان أفضل أفضل العمل الرجال دلقي كسوابك أبو جتشتي أنا أفلا نجاهد جتين دبرتين زمن رسول يا سبحان الله دبرتين ديرا أمة إسلاما كأما كان جالتلان دبرتين زمن رسول نور أما سره هدته أبيزا قد أتي دي مكان جالتي أكجنا إنا نرى الجهاد نرى الجهاد جهاد ليانا أفضل الأعمال الرجال تدلق أتيانا فلا نجاهد يا رسول الله sila nu dubartiin deemnee qabsoo goonu ummata kaafiraa kana kunu amantii seena yoo isaan amantii seenuu didanii irraa morman daddarbinu dubartii islaamati bar dubartii islaama qabsoo gaafata har'a dhiirti islaamaa ammoo yoo baqatte jedhan keenyaa seentee keenyarra yaa rabbiga biyya wama tanallee hin dhageenye kunoo nageessi jennee sa'a kudha saddeeggaa namni baqatee dhufe baqni addaan jiraa gaahi faqaala rasuulini jedheen maal goonami laakinna afdala aljihaad laakinna isin dubartii tanaaf afdala aljihaad irra caalan qabsoo teeysanii hajjun mabruurun hajjuma qulqulluu godhuu jedheen yaanni dubartii hajji dhugatti hajjiin jihaada isin haqiiqatan dhiira fuu nama humna qabne nama gannisaa jahatamaa ol tareefuu jihaadu caalama miliyoona shanii ka walitti qabamu ka isa wajji gizee takka arafaa dhaabattu ka isa wajji gizee takka boolla darbattu ka isa wajjiin gizee takka waa xawaafa gootu ka isa wajjiin sa'yii gootu ajaa'iba waan guddoo jechuu tanaaf irra guddoon dalagaa hajjun mabruur hajjii qulqulluu jechuu irra afdalli jihaadaa ka dubartii hajjii qulqulluu jedheeni jihaada irraa akkanatti rasuulli obsisiise dubartii waan silaa jihaada gootanii argattan san isin hajjiin argattanii waan dhiirti jihaada gootee argattu san isin hajjii keessaa sawaaba san argattanii qalbiin teessan irrifatin hin cabin wama jihaada gootani jedhaanii bar rasuulli dubartii osoo hin akkanatti mugariin dubartii amata shan arrasuula wajjiin qabsoo godhe jedhe dhihana dhaaba fi jetti bakkuma jihaadaa sanitti akkasuma ammallee nama madaa'ifaa dawaatti godha jedhe nama dhawamifaa baadhee bakka caayaa adda addaa geessa jette dubartiin jaluma deemanii laan wagaa dubartiin gaafasi wa dhiira ammatti qixxoofti jedhan dhiira ammatti illee hin qixxeessanii bar dubartii gaafasi maqaa dubartii malee maashaa allah rawaahu bukaari ibn hadiisa bukaariiti gaa warra qabsoo godhe kana laa qabsoo gaafasii sanuu ta guraa ta'e ta dubartiin billawaa fi sayfii kan akka itti sodaattan nuun sodaanna isaan faan qalbiin laaftu beeytanii qabsoon goonuu jedhan ka ammaa ka fagoo wal hadhatan kana faa godhaa jira namuu shakkiin hin jiru wa'anaha anna rasuul allahi sallallahu alaihi wasallam qaala maa min yawmin guyyaan tokkonuu hin taane guyyaan tokkonuu hin taane aksara irra heddummaataa hin taane min an yactiq allaahu rabbi biliseessutti fi isa keessatti abdan gabricha biliseessutti guyyaan tokko irra heddummaatu min annaari ibiddarraa rabbiin ibiddarraa rabbiin gabroota fi biliseessutti guyyaan tokkonuu ka irra hedduu heddummaataa ta hin taane min yawmi arafa guyyaa arafarra maa min yawmin guyyaan tokko hin taane aksara ka irra heddummaatu guyyaan irra heddummaatu hin jiru min ayyaatik allaahu rabbiin biliseessu fihi isa keessatti abdan gabroota fi gabroota fihi min annaari ibiddarraa rabbiin biliseessutti lakkoofsa hedduu ka rabbiin biliseessuun guyyaan irra heddummaata hin taane min yawmi arafaa guyyaa arafarraya guyyaa arafaa waan rabbiin warra ashaabul kabaa'ir warra maasiyaa gugurdaa dalaga dhiifama guyyaa san waan inni guyyaa arafaa keessa kennurra guyyaa tokkollee hin kennu guyyaa tokkollee hin kennu guyyaan arafaa gaa subhaanallah rabbi samii addunyaa tanatti gadi bu'e duuba malaayikoota ofitti dhaaddata warra arafaa kana laale natti dhufan kunoo mataa faaggeessanii namuu waan urgaa waan dibatu akkasuma miila qullaa natti dhufan kunoo namuu kophee koomee oliin uffatu huccuu lamaan takkaan natti dhufan malaayikaatiyya ragaa isin godhadha orma kana ushhidukum anni qad gafartu lahumi isaanii araarame orma kana kunuu ragaa taha yaa rabbi bari ibalu haganama galgala maasiyaa isaa finneenu ganama galgala qormaata isaa maasiya madilii gama isaa nusi finnufa akkeessa jira fulaanun musaqqal ey bizunuub ka zambiin duyda isaa osoo zambii dalagu duydi laamshay ibalufaat dhufe har'a umra hajji akkam jennaani lakki orma arafa'aa kana ka namni isa keeysa dhaabate in hongofne sanillee dhiifama godheef jedha rab maasiyaan duydatti buuftee ka shorrofatullee dhiiseef takkallee gaa guyyaan akkasii hin jiru jechuu gaa rabbiini arafaa tana naman dhaabatinillee rabbi haa dhaabu ka dhaabates rabbiin irra nu haa deddeebisu jabaadhaa jedhana addunyaani jarjara'aa jirti akkuma garru kana pilaanani kaaya namni itti ga'u hin jiru waan rabbiin fedhe malee mee haa jabaannu shabaabnis du'aa jira dur maanguddoorra xeeyna amma shabaabnis du'e akka du'u nu garsiise rabbi shabaaballee ها جبان وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان عمرة رمضان كيست قرآن namni tokko yoo ramadaana keeysa rabbi hiree kennee fi umraa godhe taadilu ni qexxoofti hajjatan hajjitti qexxoofti hajjatan maci hajjii keeysa fuu rasuula rabbii wajjiin hajjanitti qexxooftiya hajjii rasuula wajjiin sahaaban hajjite ta hajjatul wadaa'i san ta abbaan bakrii faan waliin hajjan ta cumar faan wajji hajjan san hajjii rasuula wajjiin hajjan ifduratti rasuula laalaa ka waxyii rabbi samii keeysaa itti godhee waxyi in dalagu san nama isa wajji hajji sawaab akkasii qaba jedhan namni ramadaana keeysa godheeya yaa rabbi gaa nuu mijjeesse hajji ramadaana keeysa hiyyadha omaa gaa bukrama jennu san keessa waa habuufnu nima dhufa guyyaan tokko inshaa allah nima dhufa guyyaan tokko ni dhufuuf taa'aaya hajji rasuula wajji taatetti qixxoofti laal duuba hajjiin cumratun fi ramadaana ka hajjatin macii jedhe hadisayya keeysatti inumaayyu umraan ramadaana keeysatti taate akka hajjiina wajji taatee jedhe nabi muhammad mutafaqun aley وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله مجأيون تك رسول ربي تدفتيني جت رسول ربيتي وسخث عمر رايسيني يا رسول ربي تيو إن فريدة الله درك أمن ربي على عباده قبرن إسرتي كته درك أمن ربي على عباده قبرن إسرتي كقلمي فمفلج حجي كي ستي ka gabarran irratti galmeeffame suni adraka dirqamni sun dhaqqabde abii abbaa kiyya she'ikan haala inni maanguddoo kabiiran bututaa taheen dhaqqabde eega maanguddoo bututaa tahe waan hajjii hin deemu rabbi itti kenne eega dulloomee butute aga dardanaa homaa hin qabu amma bututee she'ikan maanguddoo kabiiran bututaa taanan dirqamni sun dhaqqabee jetteen dhaqqabe laa yasbutu hin ragga'u kuno alarraa hilaa yaabbi irratti hin ragga'u gadi taa'u waan yaabbatu irra gattaa'uu hin danda'u irratti hin ragga'u yoo irratti qaban malee lafa dheertuu tanan deemu afa hujju sila hajjuu canuhu isarra mee maanguddicha kanarraa hajjuu dandayaa jette maanguddicha kanarraa hajjuu ni dandaya abbaa isii baantee qaala nacam irraa hajjii jedheen rasuul yoo namni tokko kana saba ifii dirqamni hajjiidha isaa butute kana rabbi isaa waa kenne umrii gara dulloomatti yoo argate yookaan inni maan dulloome tokko ka butute amantii islaamaa yoo fudhate qabeenyallee qabaate yoo dadhabii yaabbii ka xayyaara keessa taa'uu hin dandeenye ka makiinaa keessa taa'uu hin dandeenye yoo tahe aanan isaa irraa hajjaa jechuu nu barsiisa aanan osumaa inni jiru osumaa inni hin du'in irraa hajja takka illee irraa hajja duuba hadiisa muttafaqa gaa hadiisa beekamaa kana aanan irraa walirraa hajjuu hajjii keessatti ni jira hadiisa birallee nama tokko rasuulli shubruma nama jedhamu labbeey kan shubruma an shubrumaa jedha hajjii keessa utaale shubrumarraa uwwaadhe shubrumarraa uwwaadhe maal shubrumaan ati haasawaa ooltu kun jennaan akullii aw qariibullee jedheen obboleessa kiyya tokko yookaan aanaa kiyya tokko jennaani hajajtaan nafsika jedheen mee ati dura ifirraa hajjitee jedheen rasuuli hin hajjine lakki aanama kiyya kanan nadhagaamee ta isaa dura buusuu fedhaa jennaan mee ifirraa hajjita baranaa tana teetuma godhi yeroo biraa yoo rabbi si deebise hanqee ofirraa darban ilmarraa yookaan firarraa darbani mee ta waggaa dhuftuu firaaf godhi jedheen tanaaf namni namarraa hajju tokko nama ifii waajiba ifirraa raawwate tahuu qaba eeysattuu nama achi qubatu tahuu qaba jedhanii olomaan islaamaa murtii kana gubbaa gaane insha allah muttafaqun alayh وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم إني كن لقيت إن كن رسول ربي تلو رسول ربي تلو فجرا توبة رسولتي يوت في إني سجمت همتي إن أبي أبون كي يبر شيخ مان قدو كبير بطوتاته شيخ مان قدو كبير بطوتاته butu taate maanguddoo bututtuu taate laa yastaxiicu hin dandayu alhajja hajji hin dandayu wala alcumrata ammas cumrallee hin dandayu wala adzacna cinoo keeysa taa'ullee hin dandayu jedheen cino cino waani yoo gaala kana duyda gubbatti waan fe'an takkatu jira yoo achi dhayta waan duyda gubbaa gaalaa kaanii akkana ta namni keeysa taa'u yoo lafa arafaa sana fadha ixan gaala san fidanii namni keeysa taa'ee fatoo fa'a ka cinoo san fidanii amma akka ta zamana rasuulaa san cinoo san wajjiin warri tokko kaameeraa qabatee achi deddeeme kaatanii keessatti siin jedhe cinoo kana keessa intee kaata siin jedha cinoo waan san jechuudha gaala gubbaa taa'aa san tuuba cinoo tana keessatti illee ragga'uu hin dandayuu yaa laa yaqdiru ala sayri lahumaa calaa qadamey akkana jechuuni inni laa yastatii'u lajja hajji miilan deemee dhaquu hin dandayu wala alcumrata umrallee miila ifiitiin deemee dhaquu hin dandayu wala zacna cinolleen hin danda'u jechuu yaabbilleen hin dandayu miilalleen hin dandayu yaabbateetu miilami wala zacna cinoo keeysa taa'ellee godhuu hin dandayu maal godhaa jedheen abbaa kiyya kanaam قال رسول حج حج عن أبيك أباكيت الرهج واعتمر أمرا للراغو جرين فيه دليل على جواز نيابة bakka bu'uungaa hajjii keeysatti waan dirqamaa takka keeysatti bakka bu'uun ni jira jechuu nu barsiisa hajjillee irraa godhi umrallee irraa godhi رواه أبو داود والنسائي وقال حديث حسن صحيح جامع كيست إمامني عشري كان البارين صحيح جئيني عمره فجلي نما دنديسين كامن هذا تاتوس أبا تاتوس إراغو لاني كون namicha gaafate jedha kun intala gaafate jedha taadduda jechuu zamana zamana namuu hajaafiiti intalti sabbarraa gaafate kuni sabbarraa gaafate akkasitti yeroo yeroo waliin dhabuu jedhan yeroo yeroo waliin dhabu waan saa'ib binu yaziida qaala saa'ib ilma yaziid mucaa jedhamu kanaga isarraa odeeffameya turjumaan isaas dura tarte qaala hujja bii hajjiin naan godhamee jira jedhe hujja bii hajjiin naan godhame maca rasuulillaahi sala allaahu alayhi wasalam rasuula rabbi wajjiin hajjiin naan godhame jedhe inni ijoollee warra isaa hadhaabbata jeeni fi hajjati ilwadaa hajjii dhaamman'aa keeysatti rasuulli ormatti dhaammate hajji isaa boodaasani achi keeysan rasuula rabbi wajjiin hajjiin naan godhame wa ana ibnu sabci siniina haala an ilma waggaa torbaa ta'eeni jedhe ijoollee waggaa torbaa ijoollee waggaa torbaa naan hajjiin godhame jedhe duuba ijoollee xixiqqoo osoo isiin hin ballagin haadhaaf abbaan hajjii yoo gooteni hajjiin ijoollee sanii fayyaa taatiya fayyaa taati lakki kun guddaayu ka waggaa torbaa kun guddaayu ka inumaa baattoo keeysa jirullee duyda keeysa jiru ka baatii afurii shanii ka duydatti baatanillee yoo irraa hajjan hajjiin irraa fayyaa taatiya riwaa biraa keessatti hujja bi abii jechuutu jira abbaa kiyya naan hajja jedhe riwaa tirmizaa keessatti sahiha abbat hajjeeni duuba ijoollee xixiqqoo yoo hajjaniin maashaa allahu hiree yoo argattee haadhaaf abbaan hajjiteeni gaaf guddate dirqama irraa baasa hiree lama jechuu wal bira hiree lama ammoo waajibni irraan bu'u nama ta'e haa ta'u ijoollee mataate haa taatu tadaa'imummaa keessatti hajjii goote فعليه حجة الإسلام جل رسول حجين إسلام ما إسرت درقما جل سن سنما تدرقما قدو قبا يتنين مسين حج في اللي حج تدرقما شريعان جتيا رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لكي قنم ركبا جماعتك بالروحاء بك روحاء جدام تت جماعتك قنم جماعتك ni qunname rakbii jechuun warra yaabbatee deemullee ni taate duuba jam'ii raakibe sanillee ni taate orma jam'aa ka yaabbatee deemu takka qunname rasuulli duuba ormi kun birroohaa'i bakka roohaa'a jedhamtutti qunnameya roohaa'an tuni بينها وبين المدينة مدينة في سي إدو ستة وثلاثون ميلا ميلي صدومي جهة إدو جرايا ميلي صدومي جهة ما إلى صدومي جهة مدينة في روها إدوها قصو جد رسول شيطاني يو أزانا نبقى تجري مسجد مدينة كان راني بقى حقا روها أقوت جد روها في دو مسجد مدينة إدوني ما إلى صدومي جهة ميلي صدومي جهة gizee azaanan achi dhaqee baqate ammoo gizee iqaaman deebi'e jedhe as jire jedhe haga iqaaman hin geen haga sunnaa salaatan kamalee fiiga siyaa bubbee yaabbata yoo kiyyaaye gad deebi'eya maayila soddomii jaha haga yoo hagumate rakaa lama salaattu deebi'ee masjida keessaa jedhe yoo iqaamanis ni baqata hagasum wala huduuraat xuuxxuut godhaa baqata yoo iqaamanii irraa bahanii namni allahu akbar jedhee hidhate ammoo deebi'e jedhe masjiidatti ajaa'iba maal namni akkana waan jajjabaa isaati jechuudha faqaala manil qawmu isin orma kam jedhee rasuulli roohaa qunname qaaluu almuslimuuna nu warra muslimtootati warra muslimtootati naxnu almuslimuun jedhaniin jechuun warra muslimtootati riwaa abbaa daawwa'e keessatti man antum isinoo nu gaafattanii ati eenyu jedhanii rasuulallee gaafattee bahuun hin jiru ati eenyu jennaani rasuulli kennalleeni duuba inuun kunoo dareewaan asuun jedhu qaaluu man anta qaala rasuulullahi an rasuula rabbiiti jedheen rasuula rabbiiti jedheen فرفعت امرأة ألفوت دوبا امرأة مجايون تكا جارتين تكا سبيا مجا دائما سيتك ألفوت رواية براك إستي ففزعت امرأة نرفت جدا رفت انتلت تكا فأخذت نك أبدي بعدد سبي إري مجا إسيك أبدي وأخرجته دوبا من محفتها هجو إسيك إسا قد بافت جدا huccuu isii keeysa irree mucaa qabdee gadi baafte huccuu keessa baattuu tana keessa gabbaafte faqaalat alihaazaa hajju kunoo mucaa kana duydaa qaba ammoo hajjiin deema mucaa kana hajjiin irraa gayaa jette gaa rasuula namni argate maaltutti hab amma rifattee qaala naam ee walakii ajrun silleef galata jira mucaa kana gaa xawaafan goota rakkoo san keessatti sa'yiin goota arafaan dhaabatta bakka maraan deemtanii ni mire sawaaba ni qabdaa jedheen hagam mucaa kanaan olii gad deddeemte mucaallee noo ee hajjiin irraa baqqaatii yaa mucaa daa'imallee habaattoo keessa jirus hiree bareedduu jechuu namni haadha abbaan daa'imummaan isa geesse alaamaa hiree bareedduu takka hiree bareedduu abbootiin durii sun ifiifuu hajjiin arganne namaan hajjuu dhiisi yaa allah isaanumarrallee taatu kun ogaa bakkuma abbaan dhaabatetti ilma dhaabatu rabbi nama godhini lafa akkanaa keessa dhuftanii yaa shabaab يا شباب التيادة يا شباب التيادة وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول جري أنس حجني حج على رحل كرما تكرت حجج كرما كرما قالا تكرت حجج دوبا وكانت كرمان قالا سنتاتي جرتي zaamilatahu zaamilatahu baattuu meeshaa isaa taatee jirti waan meeshaa rasuulli qabu mara ifillee gubbaa taa'ee meeshaallee gubbaa fe'atee duuba akkasitti rasuulli hajjeeya rasuulli hajja calaa rahlin rathin meeshaa hoosa qabdi waqaxiifatin khalqa قطيفة مس هجو تكا تساوي أربعة دراهم درهم أفورين أقصوا درهم أفورين اتوفتي دولار أفور جتو أو لا تساوي أقصوا جيتو سنرتي وأنا كسيت وبقوا أتي هج من شاء كانوا ما فاق أبا اللهم اجعله هجا لا رياء فيه ولا سمعة جل رسولي حديث جيغا حديث ابن ماجه بريدا جلال bareedaa duuba meeshaa isaa baattee fi deemtiya meeshaa waan dhugu waan nyaatu akkanatti baattee deemti isaa fi meeshaallee tabaattu akkanatti baattee deemaniini homaan qabdu jechuu waan meeshaa sii baataa takka dandeettii yoo isiin qabaatte yaabbattee deemuniini ni dandeettaaya رواه البخاري وعن ابن عباس ابن عباس راء ديفمه قالت كانت عكاظ magaalaan bakki ukkaaz jedhamtu suni ukkaaz bakki jedhamtu isiini suuqun min acdami aswaaqi iljaahiliya irra gugurdoo gabayaa zamana bareentumaa keessa jirtu bakka gaara qarnalmanaazil jedhamu san bakka sanitti karaa yaman irraa gizee dhufanii bakka san isiini ukkaaz taate wami jannatun wami jannatun majinnaan tunis taate wama jannatun bikasri ilmiim wami jannatun mijannaan tunis taatee jirte silleen maqama bakkaa takka waduu akkasuma ammas saahibni waduu mijaaz ta jedhamtu tunis waduu mijaaz illeen taatee jirte aswaaqan magaalaa taatee jirte في الجاهلية زمن برينتما كيستي زمن واللال آكا برينتما كيستي مقالا اسين بكي سمرو مقالا بكا بيجي دروان زمن جاهلي ما كيستي تقبيات فتأثموا دل التلكوفت أما صحاب دوني إيغا إسلام ما سينني دل اللكاوني أن يتجروا دلدلة في المواسم walgayii hajji itana keeysatti hajjiif dhufnee yoo amma bakka jaahiliyyummaa ta dur itti gabayaa godhannu san dhayne dilii jedhanii dilitti lakkaawan fata'assamuu dilitti lakkaawanii an yattajiru daldalatu fi lmawaasim walgaya hajjii hajjiif manaa baane daldala wahii eega hajji irraa baane osoo imala hajji sanirraa hin galin daldalatu hundilii jedhanii lakkaawan fanazalat ni buute duuba aayaanni laysa calaykum junaahun an tabtaguu fadlan min rabbikum fi mawaasimi ilhajj laysa calaykum diliin isinirrat in taane diliin qabdan an tabtaguu fi an tabtaguu barbaadatuu keeysatti fadlan arjummaa min rabbikum rabbii teeysan biraa taatete daldala yoo arjummaa rabbii teeysan biraa isinii taate barbaadattan daldaltan fi mawaasimi ilhajji duuba walgeettii hajjii keeysatti yoo isin daldalattan diliin qabdanii aayaanni jettu buute ofirra hajjii gootetuma meeshaa yoo daldalatte achitti hajjii goote amma hajjii deemta hajjii deemtee umraa gootee hajjii gootee waan gabaabaa tokko gizee makkarraa fixattee deemte madiina gurguradha jetteetuma borsaa shan ijaabittee madiina gurgurtaa madiinarraa bittee jidda gurgurtaa jiddarraa bittee ameerika gurgurtaa umaan qabu ya umaan qabu umaan qabu akka kana jedhee rabbiin umaa akka hin qabne nuu buuse ammoo ulamaan islaamaa amma akki jedhan duran dursinaa jedhan daldala kana hajji marraa bahaa boodatti godhaa jedhan boodatti eegarraa baatan godhaa yookaan namni gariin magaalaa seenaa umra ma godhee shooppingii fi waan adda addaa yoo seene niyyaan nama jalaa xiqqoo gadi laafa akkana jedhanii ulamaan jabeeysanii subhaanaka wabihamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka waatuubu ilayk